ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda ho turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu turi kuri interineti live kuri wayishatu radiyo yacu vowa akadomo komu ikaze mu makuru yo muri aka kanya kuri mikoro muri kumwe na jeffrey mutagoma ingingo z'ingenzi impunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya murongwe mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo bazibujije kongera gucururiza mu nkambi genda umurefite nta muzamu nzoronka mbika kw'ibya butike none ko umurefite atemerewe kurara inyuma y'inkambi uturya tuntu twiwe tuzocunga nde mbega ibyo bintu ntabwo mbona ko ari ubusuma bakeneye kutwiba ntibaca birarira muri ya makiyosike ntibaca bari inyuma y'inkambi ata muntu arayeyo abo ni bamwe mu mpunzi zo mu nkambi ya murongwe mu makuru agezweho hirya no hino ku isi perezida wa amerika joe biden ejo kuwa gatatu azasura israel naho muri mari ingabo z'umuryango w'abibumbye minusma zatangiye gutahuka amakuru arambuye ni mu kanya gato amakuru tuyahere ko havugwa hirya no hino ku isi polisi yo mu bubirigi iravuga ko yarashe ukekwaho kugaba igitero cy'iterabwoba ejo cyahitanye abantu babiri i buruseli muri icyo gihugu oriyani itanga ishaka amasanamu yari yashyizwe ku rubuga ngurukanabumenyi yerekanye umuntu yambaye ikoti risa n'iritukura ari ku gakinga bita scooter yariko agendesha mu ibarabara ririmwo abantu benshi afise inkoho aca atangura kurasa uwo mugizi wa nabi yabandanyije ahiga abandi bantu mu nyubakwa yari hafi yaho arabarasa aca arahunga mu baguye muri ico gitero harimwo abanyesuwede babiri uwundi umwe arakomereka bikomeye uwo akekwa kugandagura abo bantu ni umugabo afise imyaka mirongo ine n'itanu aturuka muri tunisiya ni wenyine yemeye icese ku mbuga ngurukanabumenyi ko yakoze icyo gitero yanditse avuga ko ivyiyumviro vy'ico caha yabikuye mu mugwi w'iterabwoba uharanira leta ya kiislamu igihugu c'ubusuwede caciye kimera amagabo mu buryo burenze uko babikoze mu kwezi k'umunani ico gihe hari hibonekeje abantu bagiye baraturira igitabo gitagatifu c'abayisilamu muri ico gihugu bituma abo muri iryo dini bagabisha ko bazokwihora biciye mu ntagondwa zabo abategetsi bavuga ko batibaza ko ico gitero gifise isano n'intambara iri hagati ya israel n'umugwi wa hamas wo muri palestina ico gitero cabereye ku birometero bike uvuye ku kibuga c'umupira w'amaguru ahariko harabera urukino hagati ya ekipe y'ububirigi n'iy'ubusuwede abategetsi baciye bahagarika hagati urwo rukino bagumizayo abarorezi barwo ibihumbi mirongo itatu na bitanu bari baje kurorera mu kiringo cy'amasaha abiri mu ntumbero yo kubakingira
muri mali ingabo z'umuryango w'abibumbye minusma zari muri icyo gihugu mu butumwa bwo kubungabunga umutekano zatangiye gutahuka fidel niyo ngabo
ibiro vy'izo nteko zizwi ku izina rya minusma ku munsi wa mbere vyatangaje ko ico gikorwa catanguriye mu makambi abiri y'ahitwa tesalit na agelok mu ntara iri mu mutekano muke ya kidal mu buraruko bw'igihugu kubera leta ya mali yari yiteze ko inteko za onu zijeje umutekano ziva muri ako karere igisirikare cyayo cyarururukije indege zaco zibiri muri imwe muri ayo makambi iri mu karere ka tesalit igisirikare cyatangaje ko abagwanya ubutegetsi barashe kuri izo ndege igihe zariko zirururuka igisirikare cya mali cyashize ku mbuga ngurukanabumenyi amasanamu y'imwe muri izo ndege zibiri igihe abagwanya ubutegetsi bariko barayirasa yamara yarashoboye kururuka bitayigoye cyane hari inyuma y'uko igisirikare kirwanira mu kirere ca mali gitujije abagwanya ubutegetsi mu birindiro vyabo inteko zijeje gucungira umutekano za onu zatangaje ko ibitero vy'abagwanya ubutegetsi vyerekana ukugena ibintu bitera bimera nabi kurushiriza ku bijanye n'umutekano wazo inteko za onu zizwi ku izina rya minusma zimaze gushikiriza amakambane abategetsi ba leta ya mali kuva mu kwezi k'umunani k'uyu mwaka yamara igikorwa co gukura inteko za onu mu makambi yazo mu ntara ya kidal aho abagwanyi bashaka kwiyongorora kuri leta bakorera nico gishobora kuba kitoroshe na gato kurusha ibindi
perezida wa amerika joe biden yiteguye urugendo rugana muri israel mu gihe akarere ka gaza ko kamwe n'umutekano muke ibura ry'ibiribwa n'ibindi by'ibanze bikenerwa iyi nkuru turayigarukaho mu makuru yacu ataha ya saa moya n'igice perezida putin n'abamuherekeje bashitse ku kibuga c'indege mpuzamakungu co ku mugwa mukuru w'ubushinwa beijing mu gitondo co kuri uyu wa kabiri bakiriwe n'umushikiranganji ajejwe ubudandaji w'ubushinwa wang wentao ni urugendo rugira kabiri gusa perezida putin agize mu mahanga kuva sentare mpuzamakungu mpanavyaha isohoye umutahe wo kumuhagarika mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka ni urugendo rwa mbere perezida putin agize hanze y'akarere kahoze kagize ubumwe bw'abasoviet muri uyu mwaka ni nyuma ko agendeye mu ntango z'uku kwezi kirigizisitani yahoze ari repubulika y'abasoviet ubwa nyuma perezida w'ubushinwa shi jinping yaheruka guhura na perezida putin ari ku mugwa mukuru w'uburusiya moscou iminsi mikeya nyuma y'uko umutahe wo guhagarika putin usohowe ico gihe perezida shi jinping yaratumiye perezida putin kwitaba ikoraniro ryerekeye umugambi belt and road initiative uwo mugambi ugenewe guhuza aziya useko bwo hagati bw'isi afurika n'uburaya biciye mu mayira yo ku butaka n'amazi ni mu ntumbero yo kwihutisha ibidandazwa vy'ubushinwa kugira bishike n'ingoga ku masoko mpuzamakungu kuri uyu wa gatatu perezida putin azovuga inyuma y'uko perezida shi jinping ashikirije ijambo ryo kugurura ikoraniro ku mugambi belt and road initiative abo bategetsi bombi bazogirana ibiganiro mu mpera z'uwo munsi
Fidel niyo ngabo watugezagaho inkuru y'uko perezida w'urusiya Vladimir Putin kuri uyu wa kabiri yageze mu murwa mukuru w'ubushinwa Beijing kubonana na perezida Xi Jinping urwo rugendo rurimo gukurikiranwa cyane rugenewe kwerekana ubufatanye busesuye hagati y'ubushinwa n'uburusiya mu gihe Ukraine eh, muri Ukraine hakomeje intambara hagati y'icyo gihugu n'uburusiya n'inkuru rero Fidel niyo ngabo yatugezagaho mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mudusange no kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com mukurikire aya makuru kuri facebook instagram youtube na x mudusange kuri voa radiyo yacu mu kanya navugwa mu karere k'ibiga bigari byo muri afurika mu karere k'ibiyaga bigari duhere mu burundi aho uhagarariye leta mu rubanza rwahoze ari minisitiri w'intebe alegiyome bunyoni yavuze ko mu byaha akurikiranyweho harimo gushaka kwica umukuru w'igihugu ni ubwa mbere icyo cyaha gishyizwe ahagaragara eloge willy kaneza ku bandwi bari mu rubanza rw'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere yarengeyome bunyoni barimo koloneli desire w'amahoro yahoze arongoye igipolisi kijejwe kurwanya imigumuko generali bunyoni na samuel destine bafumukeko yahoze ari mu bakozi bakuru b'iperereza nibo bonyene bungururije ingingo yo kubagumiza mu munyororo yafashwe na sentare ntayinyuzwa mu ntango za kuno kwezi nk'uko kwa mirongo ibiri n'umunani ukwezi kw'icenda guheze bunyoni n'umushingwamanza wiwe basavye ko arekurwa akaburana yidegemvya no kuri uyu wa mbere nivyo basubiye kwifuza imvo basubiye kuvuga ni nk'iza mbere kuba icyumba wahoze ari umushikiranganji wa mbere yuganiwemwo kiri ukwa conyene kandi kiri kure y'abandi banyororo we wabona ko aramutse ashikiwe n'ikintu kibi yokirwamwo narije imfunguzo zibikwa muri komisariya y'igipolisi ku murwa mukuru wa politike gitega aho afungiwe izindi zikaba zibitswe n'umukuru w'ibohero igira kabiri arenga iyo bunyoni yerekanye nk'uko amasoko y'ijwi rya amerika yari mu cumba yaburaniyemwo yabitubwiye nuko naho userukira leta mu rubanza rwiwe atagaciro yabihaye afise urupapuro rw'umuganga yemewe na leta rwerekana ko arembejwe n'indwara y'igisukari igeze ku rugero rwa kabiri rw'uburwayi bukomeye bityo bumvikanishije ko akeneye kwama hafi y'umuganga amukurikirana kandi yabinonosoye we n'umushingwamanza mwunganira bongeye berekana izimvo bati amafaranga imiliyoni amajana atatu n'amazu yafashwe n'ubutungane bishobora gufatwa nk'ingwati navyo nyene ntaco mwabibonyemwo kandi ibindi bintu wagiriza avuga ko umutekano ubangamirwa habaye iryo rekurwa ry'agateganyo nta fatiro na ritoya bigira basavye umucamanza kurekura bunyoni akaburana yidegemvya bati na kare uwutububuranya ntiyigeze yungururiza icifuzo cacu ca mbere ku nshuro ya mbere userukira leta muri urwo rubanza yasiguye ko generali bunyoni yagirizwa icaha co gushaka kugandagura umukuru w'igihugu yagize ati bunyoni yagirizwa ivyaha bikomeye harimo gushaka kugandagura umukuru w'igihugu ni ivyaha bishobora guhanishwa umunyororo w'imyaka mirongo ibiri n'irenga yongera ko ati generali bunyoni ashobora guhindura umuganga akarondera ubishoboye kurusha yomwandikira imiti ituma isukari yiwe mu mubiri ija ku rugero rwemewe nari inshuro ya mbere bivuzwe ko uwahoze ari umushikiranganji wa mbere akurikiranywe ku caha co gushaka kwica umukuru w'igihugu vyari vyanuganzwe cane mbere akatari gake imbere y'uko afatwa nyuma yaho perezida ndayishimiye n'atadomye kuri urutoki yarigeze gutangaza ko hari akarwi k'abantu bifuza kumukombora ariko agabisha ko ari umujenerali adatinya urukanze yabisubiyemwo inyuma y'urugendo rurerure mu kwezi guheze rwamushikanye mu bihugu bitandukanye vya afurika ku cicaro ca onu new york muri kiba no mu bubirigi nagenda abwira murigira mubona intare igenda yanitse amenyo hejuru mugifise amenyo akarishe murigira mubona igenda inzara yazishize hejuru mugifise inzara zikarishe none ko ari intare kubera iki mwirirwa murata umutwe intare ntiyigera ijugumira intare yama izi neza yuko vyose ibitunganya nta n'umwe atazi yuko yitwa intare kuko niyo uyiravye honyene urayibona gusa ijwi rya amerika ntiryofata ngo ryemeze kuba perezida ndayishimiye yavuga ari generali bunyoni vy'ukuri kuva arengeyome bunyoni yafatwa mu kwezi kwa kane uyu mwaka ivyakurikiranwa ko vyagiye biriyongera nk'uko umuvugizi wa sentare ntahinyuzwa yagiye abitangaza kimwe ku kindi vyavuye ku guhungabanya umutekano w'igihugu guhungabanya ubutunzi bw'igihugu bija ku gutunga ibirwanisho adafitiye uruhusha no gutuka umukuru w'igihugu uwundi yumvirijwe ni samuel destine bafumukeko yahoze ari umukozi mukuru w'igendereza ry'uburundi nawe nyene n'umushingwamanza umwunganira basavye ko yorekurwa ivy'agateganyo bashira imbere impamvu zifatiye ku magara mukitse bavuga ko bafumukeko akeneye umuganga w'umuhinga wo kumubaga mu kiyunguyungu kandi ko akeneye n'umuganga w'indwara z'umutima uwaserukiye leta yishuye ko hejuru y'abaganga baraba banyororo muri rusangi atawamubujije kurondera abaganga b'abahinga ariko asigura ko atawohirahira ngo amurekure yagize ati uwo mufungwa yagirizwa ibyaha bikomeye birimwo ukumena amabanga y'akazi no gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu navyo nyene bishobora guhanishwa umunyororo w'imyaka irenga mirongo ibiri hisunzwe igitabo mpanavyaha c'uburundi aramutse yagiriwe n'ivyaha yikekwa ko arenga ihome bunyoni ashobora gufungwa imyaka igera kuri mirongo itatu bunyoni yarungitswe mu ibohero kwa munani ukwezi kwa gatanu uyu mwaka inyuma y'indwi zibiri zirenga yari amaze yafungiwe mu iperereza nk'uko vyatangajwe n'umushikirizamanza kizigenza wa repubulika hubahirijwe igitabo mpanavyaha c'uburundi ingingo ya sentare ibwirizwa kumenyekana mu masaha atarenze mirongo ine n'umunani eroje buri kaneza ijwi rya amerika
tuve mu burundi tujye muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho impunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya murongwe mu majyepfo y'uburasirazuba bw'icyo gihugu zivuga ko zihangayikishijwe n'uburyo zategetswe kwivana kuvana imirimo yose y'ubucuruzi mu nkambi ikimurirwa hanze yayo ubutegetsi buvuga ko biri mu masezerano yumvikanyweho mbere y'uko iyo nkambi ijyaho vedaste ngabo iyi myanzuro yafatiwe mu nama yabereye marinde yahuje abaturage b'abakongomani abaserukira impunzi abayobozi ba teritwari ya fizi hasere ndetse na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ku wa kane w'icumweru gishize ntakiruta imana deo ni umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya murongwe avuga yuko bategetswe n'abaturage b'abakongomani baturanye ko isoko ndetse n'imirimo y'ubucuruzi yakorerwa muri bloke ya cumi na kane ndetse n'iya mbere ijanwa hanze y'inkambi usibye agasoko kari mu mudugudu wa cumi n'umunani ingingo y'ifata kibanza aravuga yuko mu kugira ngo habe ibindi biganiro twabanza kumanuka kurimera akasoko epfo utana kuvuga ngo abadandaje aba, aba bo ngaha mu nkambi bagumanye ubungorongono mu mutima kubera ko bavuga ati umenga uburenganzira bwabo bwaba burimwo burakonyanga kandi ni koko iyi nkambi irimo bloke mirongo ibiri n'ane izari zifite imirimo y'ubucuruzi bafunze zari hagati bamwe mu baturage b'abakongomani batuye umurongwe bavuga yuko impamvu badashaka ubucuruzi mu nkambi ari uko basabye hasi na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ko ibikorwa by'amashuri ibitaro amasoko bikwiriye kubera hanze y'inkambi kaba alphonse ashinzwe amasoko imurongwe ubwo bazanaga inkambi hano natwe twemeye ko impunzi zihaza twatanze ubutaka bwacu kubera umuhana wacu utari utuwe ayo masezerano twayakoranye na se na senere mbere y'uko impunzi ziza miburo vianney ni umucuruzi ufite iduka muri buroke ya cumi na kane avuga yuko iyi ngingo yafashwe yo kuvana ibicuruzwa byabo mu nkambi bakayijyana hanze yayo ibateye amakenga bitewe n'uko akarere bakoreramo karimo umutekano muke nka kuntu wowe uri umurefije ushobora gufata umutahe w'iwawe jirafe yaguhaye hamwe umanukane epfo mu kibembe nta muzamu agomba kuwucunga ibyo bintu by'iwawe twabonye ko bijya ari ubusuma twabonye ko tugomba kwibwa ahubwo genda umurefije nta muzamu nzoronka mbika kwirya butike kandi umurefije ntiyemerewe kurara inyuma y'inkambi none ko umurefije atemerewe kurara inyuma y'inkambi uturya tuntu twiwe tuzocunga nde ntiwumva ko bijya birimo ubusuma bagomba kutwiba agatahe kari iyi ngingo kandi yo kuvana ibikorwa by'ubucuruzi muri iyi nkambi irimo impunzi zirenga ibihumbi icumi byanejeje abacuruzi bato bato barimo birirwa mu mirima bagacuruza ku mugoroba kuko bavuga yuko aho batuye n'aho imirimo y'ubucuruzi yashizwe ari kure niyo mwungere donalivine ni umubyeyi w'abana umunani akora ubucuruzi buciriritse muri buroke ya cumi na kane asanga aho iyi ngingo izabinjiza mu bukene two tudandaza ndandaza nutunudukese agatahe gatoyi sinoronka ayo ngura ikibanza ndonke n'umuzamu an- abirarira aho hantu kwa zimwe mu mpunzi zifite amaduka manini y'ibifungurwa amavuta utubare muri buroke ya mbere zivuga yuko zifite ubwoba bwo gushyira hanze y'inkambi ubutunzi bwazo kuko mu gihe cy'umutekano muke bushobora gusahurwa mbega uku kuntu ahera umwanya ngo manda manini abaye ngo birasa ko duhuza bakirarira mu mirima y'abantu twa- twarimye kandi mu gihe twarimye twarabahaye amahera yo kuhakota mwagize ikintu na kimwe kiba bagaca birarira mu mirima bagasoroma mbega ibyo bintu ntabwo mbona ko ari ubusuma bakeneye kutwiba mu gihe tuzosubira kandi hakagira ibintu dupfa tugacanganirwa be- twe nabo ntibaca birarira muri ya makiyosike mu gihe azoba ari ari epfo y'ibarabara mu gihe azoba ari inyuma y'inkambi ata muntu arayeyo bamwe mu bakongomani b'imurongwe bamara impungenge impunzi z'abarundi zivuga yuko ibintu byabo bishobora kwibwa kuko mu gihe bamwe mu barundi bacururizaga hanze y'inkambi ntawabibye ibyabo gusa nubwo biri uko mu nkambi ya rusenda irimo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo ine na bitandatu imirimo y'ubucuruzi ndetse n'amasoko bibera mu nkambi usanga abasangwa kenshi bisuma mu nkambi ya rusenda n'imboga zose ziracuruzwa ata kibazo na kimwe gihari umurefije arajya mu isoko mu kibembe ku ibarabara akajya akasoma ibyo ashaka umwembe akinjira mu isoko mu rusenda akagura ibyo ashaka akajya mu kabari akora ibyo ashaka akajya eka n'amafarumasi ariho byose mu nkambi ya rusenda didiye numbi wa numbi ni umuyobozi uzerukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya murongwe avuga yuko basabye abakongomani nabo kuzana ibicuruzwa byabo aho hanze y'inkambi veda segabo ijwi rya amerika uvira
ukwezi kwa cumi ikigo mezo shalom gifasha impunzi n'abana b'imfubyi mu rwanda kizaba cyujuje imyaka mirongo itatu gishinzwe eh, ku itariki nyine makumyabiri n'enye z'uku kwezi mu kiganiro muri sanga mugenzi wacu diane ntininahazwe yaganiriye na madame margarite barankitse washinze akanayobora icyo kigo gikorera mu rwanda nyuma y'uko gifunzwe mu burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu barankitse aratangira yibutsa uko cyavutse hari itariki mirongo ibiri na zine za gitugutu mwazi ibara ryari ryaguye mu burundi uwo munsi rero na jewe nari nahunze nk'abandi ariko ndahunga injyane abantu bariko baricana hanyuma nkungira mu kigo c'umwepiskopi wo mu ruyigi hamwe n'abandi bose atanumwe azi ico aza gukora ibara riguye bahejeje kwica abavyeyi b'abana mbona niko guhaguruka mugabo ntiyumvira gushinga ishirahamwe ntora abana narabatoye ndabahungisha genda guhungira ku mudage mugabo ntiyumvira ko ubwo bwicanyi buzohava buhindukamwo ingwano hagati y'abonse rimwe hanyuma nca ntangura kwiyumvira noya bikunda ko nagira icyo nkora ndi umupfasoni nagize imyaka mirongo itatu n'indwi ndi n'umukirisitu reka nange ubwo rwango meze negeranya abo bana ndabahe ituze ndabahe urukundo cyane cyane niko bari babuze ndabahe naho bahungira n'umudagi rero yanyegeje marguerite barankitse dufise abatandukanye ku mirongo ya telefone badusabye bashimitse ko tubahamagara bakabaza utubazo turahera kuri gayel gayel ikaze ku ijwi ry'amerika no muri muri isanga marguerite barankitse twamugutumiriye uhereye gagaye Ah, murakoze cyane Mm.
Ah, mperereye mu gihugu c'u rwanda Mhm.
ah, mu ikambi mpuzamahanga yego bwa mbere na mbere ndashimira margarite barankitse kutwigora amaze gukora mu myaka yose imana yo mu ijuru imuha umugisha si ikibazo komtel ariko ah, ni icyifuzo Mhm.
Ah, mfise mutoya wanje ari mu nkambi yabuze ukuntu yiga muri internet afite amanota meza bamuhaye internet ariko nashobora kumubaza nimba yamufasha akabaza ishuri murakoze ubwo ubwo ubwo ubwo utwo tubazo uno munsi ngira uwo mushikira hakorera reka numve ko hari ico afisa bivuga ko mbwa twi- twifuza kuja muri muri rusange ivy'impunzi muri muri rusange tutagiye ku muntu umwe umwe ah, kugira ngo ntihave abaca bagira ico twita guprofita mu gifaransa basaba ibitandukanye Ah, magi twamuhamagaye ngo eh, avuge ivya maison shalom eh, ivyo kwishura utubazo Eh, tumwe eh.
tumwe sinzi ko hari ico afisa bivuga ko Ma- marguerite ico mwubwira gayel mu migambi yacu turafasha abanyeshuri kwiga baca mu mu- mu migwi myinshi kandi dufasha abantu turabye uburyo na twebwe nubwo dusaba hanze araheza akandika akagenda turafite ikigo kininiya kiri mu nkambi ya mahama agaheza akaja muri rya hariho isantere yitwa elite isantere elite rero iyo batararonka igisubizo abo nyene barondera amashuri twarabashiriyeho amaordinateur barashobora no gukurikira ku online nk'uko tubivuga Ja, bakaba baritegura hari n'i- n'ibindi bikorwa rero ntiyota yicara gushikaho turonka nk'uko turonka abana benshi n'ibihumbi n'ibihumbagiza kandi arabizi gahera ingene bigenda Yego.
ni uko gahera murakoze cyane marguerite warankitse kuri iyo nyishu muhaye gayera i mahama mu rwanda muti rero mirongo icenda na gatatu muragiye muri ico kigo abana murabonye ab'imfuvyi mwatanguye mufasha bangahega marguerite warankitse mu mirongo icenda na gatatu ubu mukaba mugeze kuri bangana gute urumva ntiwiyumvire diane ingene igihugu cyari kimeze muri uko kwezi kwa gitugutu mu mpera z'ukwezi kwa gitugutu ntibashobora kuvuga ngo ingene fashe aba bana bonyine babuze ababyeyi jewe nahunganye abana mirongo irindwi na batanu kuri uwo mugoroba mugabo usanga eh, hariho abandi bakomeretse ba- bakuze aba- kuko hariho n'abandi bakomeretse hariho n'abandi bariko barinyegeza hariho n'abandi babuze abana babo eveshe yari yuzuyemo imibyimba sinaharura siniyumvira guharura abantu bamwe bajyamye ku rubaraza abandi hasi abandi mu muryango twari abantu benshi harimo n'abakuze mugabo abana bari mirongo ibiri na batanu gusa none ga marguerite warankitse ico gihe mirongo icenda na gatatu ntivyari vyoroshe inguvu mwazivanahe kumva ufata abana mirongo ibiri na batanu udafise n'aho baraza nawe utorohewe izo nguvu z'ico gihe zava hata kigufise
Nibira- mama nibaza na jewe imyaka mirongo itatu ikurikira Ni- u- abanditsi b'amakuru canke abo bamenyesha amakuru bagize amafilime kuri mezo shalom canke hariho n'abafashe amafoto banditse ati incent en enfer abandi nabo bandika notre sol de ruyigi abandi bandika mère teresa d'afrique abandi baranyandika ko ibintu byinshi abanebutse ni kuri inguvu z'icyo gihe zindi iyo zavuye mbwa zavuye ku bukirisu kuko ndemera ko urukundo rutsinda kuko nirutse niyumvira nabyo nacyo nari mfise mu minsi ikurikira abana barambaza tugira iki gushikaho twagenda tukatora aho tu- aho ndabi- gusoroma aho turose uraho sinagize isoni zo kuza gu- gusaba sinagize n'isoni zo kwiba ibyo nibira abantu twakire na rafael ku yundi murongo wa telefone rafael ikaze ku ijuru rya amerika no muri muri isanga
abanje ndabahamwe cyane Eh, uhereye ga rafael yewe ndi umusirikare w'igihugu cy'u Burundi nagiye kugarukana amahoro mu gihugu cya somaliya yewe nari nashimye kugira ngo ndababaze ku bijyanye n'uwo baranyise maragarita tukiri mu migwi igwana yaradufata neza cyane mu gihe abana namaze kubaronka yarigeze ko badufata neza dufatirana neza abana ariko kubera injyana yabaye mu gihugu cy'u Burundi numvise ngo yarahuye nabaza igihe azogarukira mu Burundi kugira ngo abana yadufashirize abana ikibazo cyane cyari ico murakoze abana bawe bari mu gihugu c'uburundi ga rafael yego bari mu gihugu cy'u Burundi mugabo nta nyina wabo bafite kubera yabitavye imana Mm.
ni kuvuga n'abana batandatu barerewe mu miryango itandukanye ntawe uri kumwe n'uwundi Uh, marguerite barankitse akabazo kavuye muri somaliya kuri uwo musirikare w'uburundi ari kugarukana amahoro ubivuze neza uvuga uvuze ngo tukiri mu migwi igwana jewe rero nk'umubyeyi urabizi neza umuntu wese yanzanira umwana ni nka kurya ishyirahamwe rya kwahuje sinarabira ko woba uri mu mu- mu migwi igwana cange uh, u- u- ubwuko cyangwa n'abicanyi ngomba kuvuga ko navuga nti wunganiye umuntu wese ariko arababara nzomufasha nka kurya ubukiritu bwanjye bumbuza kurya imana igwisha imvura kuba bino kubeza navuga ni nta mukirisu yihora nta n'umukirisu avuga ngo jewe eh, uwo muntu nafashwa kiretse uwum- uwusaba ati mbega woshobora kungurira ingoho cyane numva amahera yo kujya kurwana Ba- murabizi naho babirwama minsi yose babinyagiriza ati wowe ono utegereza kuba wo- urazi ko banciriye urubanza o, rafael baka- bakanyagiriza ibintu n'ubu nama nibaza ni jimbega rimwe bajya abantu none ko twari twa- nari- bazi neza umutima wanjye baje n'abarereye abana nk'uko ubivuze none uno munsi babonye ndetse ab'abandi babonye mpagurutse mvugira komeza amahoro kubera iki bibababaza ako gahinda rero rafael ndagafise ni ukuvuga ku burundi kuri jewe jewe namambwira abantu bose aba mwese munyumviriza namamvuga nti mfise ababyeyi babiri mama tereza yanyibarutse akama kubw'amaraso n'uburundi bwanyibarutse bwambaye izina aho nzogenda hose nda- ndabwiyaga kuko nabwo bwambaye izina nitwa margarita barangwitse ndi umurundi kazi hanyuma none ngo uzosubira mu burundi ryari gu- gufasha abo bana bashaka kuja kubafashiriza mu burundi bwa maragarita n'uno munsi rafayeli ko wewe ufise wagiye kugarukana amahoro genda ugarukana amahoro mu burundi hanyuma ubabwira ati mu- nimumukure ko icyo cyaha mwamwedetse ko mukamwandika ko ari umwicanyi ko yateguye gutembagaza intwaro mukamucira urubanza rwo guherayo ni ukuvuga jewe umunsi bazofata bakangura kw'icyo cyeyi bakagikura ko na bene wacu bandi zoca naha uwo munsi nyene kandi nzogenda ndora abo bana bawe ndabafasha hamucubashira hega maragarita kuko ah, muracafise ibigo mu burundi erega n'ubundi nabafashiriza aho bari jewe si ko itari oruferina ndurondera uburyo none n'ubundi gadiyana ko nakubwiye ko natanguye ataco mvise nta muntu akundana nta muntu yemera imana abura icaha mwene wabo urapfuma ukagenda ukamuramutsa ukamugemurira urukundo nzogenda ndabara uko nibwo mwana ronse rafael ni ukuvuga rero akabazo nari mbajije nashaka kubaza eh, mm, sinaduduriye ko ariko nashaka kubaza ibigo vyanyu mu burundi n'ubu nti- nti- nti- ntibirasubira mu minwe ya maison shalome canke kuko twa- turazi ko bigeze kuba barabifasha n'ibitandukanye mwafashisha buba nta na kimwe barasubiza mugabo ikimbabaza conyine iyo babijya bigo babirekeye eh, bene byo abana babamwo ntibabirukane ntibabangaze ego margarite barankitse nuko rero akajambo kanyu kanyuma munota umwe kuri ino sabukuru rya maison shalome ry'imyaka mirongo itatu mwatubwiye iyo mwavuye n'aho mugeze akajambo mutekereye abariko baratwumviriza n'akahe jewe iyo myaka mirongo itatu yaranyigishije umwizero akajambo kanyuma nsubiremo urukundo ruzokwama rutsinda urwango murakoze cyane no nuko margarite barankitse eh, tubashimire cyane kuri uno mwanya mwaduhaye kugira ngo dushobore kuyaga ku bikorwa bitandukanye vya maison shalom eh, tunabipfuriza isabukuru nziza y'imyaka mirongo itatu wewe nawe mwafatikanije urugendo muri iyo myaka mirongo itatu hamwe n'abatandukanye mwagiye murafasha ejo ijwi rya amerika ntiryongera kudodora aho muri maison shalom tubasaba ko muduha ikiganiro muzobikore nk'uko mwabikoze uno munsi murakoze cyane ndi ngaha kugira ngo mbere nk'umuhanuzi avuga kuko ibyo mvuga si ibyo nkuye mu mutima iwanjye nibyo nabonye urwo rukundo rw'imana zishobora kurunuma nzokwama ndarurata nzokwama ndaruririmba kandi ni- niwashaka ndaguhereze mvuga ako karirimbo k'ikinyarwanda ngo niba uhoraho aya ari amahoro yawe ukomeze birabatanga namwe mwese mwanyumvise ndabashimiye kandi ntimwigere mwihebura margarete barankitse ikiganiro cyose ushobora kucyumva kuri wa eshatu radiyo yacu vowa akadomo komu ukajya ahanditse muri sanga ukagikurikira inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezegaho kuri uyu mugoroba n'aha tuyasoreje ndabashimiye mwese mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku ijwi rya amerika kuri mikoro mwari kumwe na jeff mutagoma